muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru perezida w'u rwanda paul kagame ntiyagiye mu nama mpuzamahanga ku bibazo by'ubukungu ibera muri afurika y'epfo kuba ataraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza ariko yohereje abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi uyu ni ambasaderi w'u rwanda i pretoria vincent karega arasobanura rero ko ntaho bihuriye n'urugomo rwibasira abanyamahanga muri afurika y'epfo amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu burundi arasaba hcr gushakira abarundi b'impunzi bari muri tanzania ikindi gihugu bajyamo mu karere ni mu kanya gato ikipe y'u rwanda y'umupira w'amaguru amavubi imaze gutsinda seychelles ibitego bitatu ku busa mu majonjora y'igikombe cy'isi kizabera muri Qatar mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri umukino wabereye muri Seychelles uwo kwishyura uteganijwe i Kigali saa kumi n'ebyiri kuwa kabiri w'icyumweru gitaha Uburundi bwo bwanganije na Tanzania kimwe kuri kimwe ejo kuwa gatatu i Bujumbura bo umukino wo kwishyura uzaba ku cyumweru i Dar es Salaam saa kumi y'isaha rero yo muri Tanzania ni ukuvuga saa cyenda ku isaha y'i Bujumbura ambasade y'u rwanda muri afurika y'epfo irakora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bari muri iki gihugu bagire umutekano ambasaderi w'u rwanda i pretoria vincent karega yabibwiye ijwi ry'amerika mu kiganiro yahaye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ntabwo ari ibintu bishimishije ku gihugu nk'iki kibohoje hashize imyaka makumyabiri n'itanu kandi kiri mu migambi myiza yo gufatanya n'abandi banyafurika guteza umugabane imbere ariko uko bizwi n'uko bigaragara ntabwo ari ubuyobozi buteza ibyo bibazo gusa ntibukora ibikwiye byose ijana ku ijana kugira ngo bitaba n'iyo bibaye hari igihe bitinda kugira ngo bihoshwe rero ni ikintu giteye impungenge kigayitse ku mugabane wacu wa afurika ariko se nk'uhagarariye u rwanda aho ngaho muri afurika y'epfo kandi tuzi ko hari abanyarwanda benshi bahatuye ni iki mukora kugira ngo bumve ko batunganye mu buryo tuganira nabo abenshi tubashishikariza kwirinda kuba mu bikorwa byabakururira amashyari cyangwa guhangana n'abanyagihugu no kugerageza gukurikiza amategeko y'igihugu no kumenya aho bajya n'aho batajya kugira ngo birinde ingaruka zose zaba ariko uko twabakangurira kose ntitwamenya igaruriro cyangwa aho ibyo bibazo bigera n'aho bizagera hose kuri ubu byari ahanini mu ntara imwe irimo imijyi mikuru ya pretoria na johannesburg ariko yigeze no kubaho mu ntara yitwa kwa zuru natal magingo aya kuva imvururu zatangira muvuze yuko mugenda muhumuriza abanyarwanda kandi mubabwira uburyo bashobora kwirinda ntabwo muramenya bashobora kuba barakomerekeye muri ziriya mvururu aho zibaho johannesburg na pretoria
ntabo bafite uburyo butugezaho amakuru kugeza ubu nta yatugejejweho kereka hari uwahuye n'ingorane bwite akicecekera cyangwa hakabura undi munyarwanda ubimenya kuko ikibaye ari urwaye ari ukomeretse ari uwitabye imana dufite uburyo bw'ikoranabuhanga duhananamo amakuru kugeza ubu ntayo dufite n'abatuye pretoria na johannesburg nta n'umwe watubwiye ko azi mugenzi we cyangwa umuturanyi we wahuye n'ingorane hari amakuru atugeraho avuga yuko muri iyo nama murimo irebana n'iby'ubukungu bwa afurika hari abakuru b'ibihugu barimo uwa nigeria uwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo uwa malawi ndetse n'uw'u rwanda bashobora kuba banze kuza muri iyo nama bavuga yuko batishimiye iyo midugararo irimo iba yibasira abanyafurika iyo nkuru nayo niyo
uw'u rwanda ntaho bihuriye n'iyo nkuru iyi si inama y'iki gihugu ni inama ya afurika kuba ataraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza ariko yohereje abaminisitiri batatu ndetse n'abatekinisiye benshi nta kibazo patisipasiyo y'u rwanda iragenda neza kandi ntabwo kuba harabaye imvururu zidatewe na leta ahubwo zaguye no kuri leta ya safu afurika nayo ikaba inagerageza guhangana nabyo ntibyari kuba intandaro cyangwa impamvu ku mukuru w'u rwanda guhita afata icyemezo nk'icyo hari impamvu y'uko igihugu cyakumirwa hari ahantu henshi nka african union byaganirirwa hagafatwa icyemezo rusange ariko hari abandi baturanye n'aha cyangwa bafite abaturage babo benshi bahuye n'ingorane bo bakaba bafashe icyemezo muri ubwo buryo bo birabareba ku rwanda ho nababwira ko ukutaza kwa nyakubahwa perezida wa repubulika hano ntaho bihuriye n'izo mvururu tutahuza n'isano y'inama ihuza abanyafurika ivuga ishoramari ivuga ubufatanye ndetse n'ibindi bice n'imigabane y'indi y'isi ambasaderi vincent karega ndabashimiye murakoze
amashyirahamwe yigenga arenga cumi n'atatu yo mu burundi cyane cyane ari mu buhungiro yandikiye umuyobozi wa hcr filipo grandi amusaba ko abarundi bahungiye muri tanzania bashakirwa ikindi gihugu cyo mu karere bajyamo nyuma y'icyemezo cya tanzania cyo kubacyura mu burundi ku ngufu mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru ayo mashami yigenga mu rwandiko rwayo amenyesha utwara ishami mpuzamakungu hcr ku isi filipo grandi ko yo kwibuka umubabaro w'impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania yibutsa utwara hcr ko izo mpunzi ubu zitakigira ayo zicira nayo zimira kuko zimaze kubwirwa ko zigiye gusubizwa mu gihugu zahunze guhera mu kwezi kuza kw'icumi Armen Yongere atwara ishirahamwe ACAT yateye umukono kuri urwo rwandiko ku bwabo ababazwa nuko izo mpunzi zigiye gusubizwa mu muriro zahunze abwire leta ya Tanzania ihagarike iyo ngingo yo kwirukana abarundi e, kandi twerekanye neza yuko hari umutekano muke ukirangwa mu Burundi hari ubwicanyi hari abantu bagoma banyuruzwa hari abakenyezi n'abigeme bagoma bafatwa ku nguvu ko yoraba neza kugira abo barundi bariko baratahukanwa ntibajye kwicwa ntibatahe ibyo bahunze bitaravaho ikindi nacyo twasabye hcr ni uko bokongereza amahera afashisha impunzi kuko turabye neza ahari impunzi zitandukanye mu bihugu by'aka karere birerekana neza yuko impunzi zidafashwe neza hari ubukene ikindi nacyo nuko hari abashingwamanza bariko barategura urubanza kugira bitware igihugu cya Tanzania mu gihe cobandanya gihagaze kuri iyo ngingo yo kwirukana abarundi ku ngufu abateye umukono kuri urwo rwandiko ni amashirahamwe n'inani zayo cumi na zitatu abayarongoye batangazwa n'ingene igihugu ca tanzaniya gihitamo kwirukana impunzi z'abarundi kandi arico kivamwo umuhuza mu matati yatumye izo mpunzi zihunga birateye isoni birerekana neza yuko arico gituma n'ibiganiro vyadindiye kuko ntivyumvikana ingene igihugu ca tanzaniya arico gihugu cyariko kirafasha gutorera umuti ingorane z'uburundi ariko gifata iya mbere mu kwirukana impunzi z'abarundi bazi neza yuko atamutekano ukwiye uriho bazi neza yuko hari amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha ivyo vyose ni kwerekana yuko hari umutekano muke bakibagiza yuko hari igisata ca oni cashizeho umugwi w'amatohoza ku burundi uguma usemerera werekana yuko hari ubwicanyi bubandanya bukorwa mu burundi ayo mashirahamwe yibutsa ko kuva abo barundi bahungira muri tanzaniya batigeze bagira agahengwe kuko abantu bitwaje ibigwanisho baja kubadurumanya mu makambi y'impunzi barimwo ayo mashirahamwe yikeka ko abo baja guhungabanya impunzi bava mu burundi ubona ko n'intara ya kigoma mu gihugu ca tanzaniya izo mpunzi zirimwo ihana rubibe n'intara ya makamba yo mu burundi twerekanye neza yuko abarundi bahungiye muri tanzaniya baguma bahohoterwa ubuzima e, haza abavuye mu gisa- mu gihugu cy'u burundi bari mu nzego za leta mu bari mu iperereza n'imbonerakure kugira batera abarundi bahungiye muri tanzaniya aricyo gituma dusaba yuko ubwa mbere hcr yotegerezwa kuraba yuko aho izo mpunzi abarundi ziri muri tanzaniya ziri mu mutekano kuko umuntu iyo ahunze hariyo amasezerano mpuzamakungu yerekana yuko ategerezwa gukingirwa kugira ntibahohoterwe ubuzima ntibicwe n'abojejwe kubakingira basaba Filippo Grandi atwara HCR ko izo mpunzi zorondererwa ikindi gihugu kizakira mu gihe eh, leta ya tanzaniya itoshaka kwakira izo mpunzi z'abarundi yuko boraba ibindi bihugu babashiramwo kugira bakingirwe kuko birateye isoni kubona umuntu ahunga umutekano muke hama akabandanya atotezwa n'aho yahungiye icyo gituma dusaba rero hcr yuko yifata mu ntoki ikabakurikirana izo mpunzi z'abarundi kugira ntibatotezwe kandi barashoboye gu- guhunga igihugu abaserukira ayo mashirahamwe atagihindutse bazohabwa umubonano na Filippo Grandi atwara HCR i Geneve mu Busuwise mu minsi iza kugira ngo basigure ikibazo c'izo mpunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora yagiranye inama n'abashaka kuzaba indorerezi mu matora y'abasenateri azaba guhera ku itariki ya cumi na gatandatu kugera kuri cumi n'umunani z'uku kwezi yababwiye ko badafite uburenganzira bwo kwivanga mu mirimo y'abakozi bayo iyi nkuru ni iya sumuta kabuye iyi komisiyo yabwiye indorerezi ko zemerewe gukurikirana amatora y'abasenateri ariko zikabuzwa kwinjira mu bwihugiko mu gihe amatora azaba yatangiye komiseri judite mbabazi yabwiye izo ndorerezi ibyo zigomba kwirinda mu gihe cy'amatora kwirinda kubogama mu bikorwa by'itora kubaha umuco w'igihugu kwirinda gutangaza amabwiriza ku bayobora amatora gukorera aho bemerewe gukorera kubaha abayobora amatora ku nzego zose kwirinda gutangaza ibyavuye mu matora igihe urwego rubishinzwe ari rwo komisiyo y'igihugu y'amatora rutarabikora kugeza ubu komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko imaze kwandika indorerezi zifuza gukurikirana amatora magana abiri mirongo itatu n'icyenda zirimo abanyarwanda magana abiri na makumyabiri na batandatu n'abanyamahanga cumi na batatu mu ndorerezi zitabiriye abanyamahanga ntibabonetse n'abaje babiri bahise basohoka barigendera mu bibazo indorerezi zagaragaje hari ibigendanye n'uburyo abakandida bakoresha ngo babashe kubona abagize inteko itora icyo navugagaho rero ni ikijyanye ni- na kuriya gufasirita a- a- inteko itora mu rwego rwo kuza gukurikirana ibikorwa by'abiyamamaza ba- bakandida senateri Eh, ha- bigaragara ko umuntu asho- umukandida senateri ashobora kwiyamamaza muri kiriya gihe biyamamaza eh, ku- kuri iriya minsi yamenyekanishijwe ndetse no mu kindi gihe we yabiteguye akabimenyekanisha ese ko eh, komisiyo y'igihugu y'amatora ifasha ba bantu kuha ifite mu mabwiriza kubufasiritetinga ba bantu ngo ba ba- ba bantu bagize inteko itora n'umukandida wabimenyekanishije nawe yemerewe kuba yatanga facilitation ku bantu yatumiye mu gihe cyo kwiyamamaza komiseri sweden birindwa yabwiye indorerezi ko abakandida bemerewe gushakisha abagize inteko itora ariko ko bagomba kuzirinda ko baregwa ko batanze ruswa tugenda tuba depurasa tukabageza aho igikorwa cyo kwiyamamariza kiba kibere uriya mukandida nawe abishoboye yahakorera nku- nk'uko twakoze rwose akagenda akabadeparasa akabageza aho igikorwa cyo kwiyamamaza kibera yagaragaje mu by'ukuri akabafasilita muri urwo rwego ntabwo rero bibujijwe ariko wa mugani akazirikana kiriya kintu cyo kuba ata- atatanga ruswa cyangwa agi- akabikora mu buryo bukurikije amategeko kugeza ubu mu bakandida bari biyandikishije muri komisiyo y'igihugu y'amatora hari abamaze kuvuga ko batazakomeza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora sharire munyaneza mu ntara y'amajyepfo nk'uko twari dufite abakandida makumyabiri na batatu bemejwe umwe akaba yarakuyemo kandidatire ye nk'uko babivuze hakaba hari n'undi umwe kugeza ubu utari witabira igikorwa cyo kwiyamamaza mu turere tune tumaze kuberamo kwiyamamaza mu ntara y'amajyepfo hari umukandida umwe utari waza kwiyamamaza ntabwo tuzi impamvu komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko bitarenze itariki ya mirongo itatu z'uku kwezi izatangaza burundu abasenateri bazaba batowe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe gukora anketi ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu burundi karaye gasohoye icyegeranyo kivuga ko abakora ibyaha byo guhonyora ubu burenganzira badahanwa mu kiganiro muri isanga mugenzi wacu frederic nkundikije yagarutse kuri iki cyegeranyo n'abatumirwa babiri profesor charles nditije umukuru w'ishami ry'ishyaka uprona ritemewe na leta y'u burundi na innocent bano ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi Charles Nditije aratangira avuga uko yakiriye iki cyegeranyo cya Loni iyo raporo eh, twebwe nta kintu na kimwe eh, gitangaje yasohoye yavuze yerekanye ibizwi ibikorwa ku munsi ku munsi eh, kuko eh, turabona turakurikira yuko ibyaha amaba anyuranye ah, agahungabanya agateka kazina muntu akorwa ku munsi ku munsi ibiziga abapfungwa bicwa ibi- usanga bigandagaje mu nzuzi mu mabarabara ibyo rero ni ibintu eh, bitigeze bihagarara kuva mbere ibintu bitangwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ukwezi kwa gatatu aho petero nkuru yagiye ikiringo cya gatatu eh, cyari kitemewe n'amategeko nk'ibwiriza shingiro n'amasezerano yarusha icyo bavuze kandi dusanzwe tuzi ni uko abaza kwisu- ku isonga eh, bakora ayo mabi ni imbonerakure ni abakozi bo mu iperereza eh, hamwe n'abapolisi eka mbere harimo n'abajeje intwaro hasi mu makomine no mu ntara ibyo byose rero bigakorwa eh, izuba riva bene umurango babona na cane cane ko bashyigikiwe nabo hejuru baravuze kandi bati ibyo byose bikorwa eh, bihagarikiwe n'abategetsi bakomakomeye mbere bavuga ati n'umukuru w'igihugu arabizi kanatsinda niwe atwara urwego rw'iperereza niwe atanga uburyo eh, niwe ate- ategeka ababura amatari ibyo byose ni ibintu rero bibaje biteye agahinda mugabo ntibyadutangaje ntitwatangaye kandi yuko leta iteza iperereza yuko ihakana kuko leta nta na rimwe yigera yemera ako kabi kabishe kandi hambere novuga yuko abagomba kutemera ibyo byavuzwe n'uwo mugwi w'abatoho- w'abatohoza hano babwira yuko eh, n'ikimenyamenya ni uko itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi eh, k'umunani eh, umukuru- icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yaragirije inama abakuru b'imigambwe baremanga y'uko eh, kutihanganirana bizana umudugararo eh, ukomeye cyane cyane cyane aho kugenda twegereza amatora makumyabiri na mirongo kuri iyo nama abategetsi bagize no mu n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu turaki- turaigaruka ku mukanya reka ariko tubanze tubaze na ah, dr ah, innocent mbano nawe nyine agira icyo atubwiye ukuntu yakiriye raporo yasohoye eh, ku igerekezo rya kane ry'ukwezi kw'icenda yo mu rwe w'ishirahamwe mpuzamakungu jeje gutoza agateka kazina muntu mu Burundi tuga ku ijambo innocent mbano
jewe ku bwanje uko nayibonye ubwa mbere sindayita raporo kuko mvuga ko ari noyita nk'ari gitakite kuko kugira ibe raporo eh, hari ibintu biteza kubanza gukurikizwa Eh, mu burundi rero nibaza ko iyo umugwi nk'uyo ushinzwe na na sozi niteza gukorwa gukora igikorwa kugira ishobore kugira amatohoza nibaza ko hariho ibintu bitegeza kubanza gusabwa ni kuko abantu bakora amatohoza bategeza kubanza kuja ku rubuga bakabaza abantu bose begwa n'ibibazo byaba bihari mugabo jewe uko nayibonye raporo ivuga ngo yabajije abantu igihumbi n'amajana abiri abo bantu igihumbi n'amajana abiri bakaba batari n'i burundi yababarije hanze nibaza yuko hariho intumbero iyo icyo giteragite kiba gifise ari intumbero nk'uko bari bamye babivuga ku mabere hose ko icyo kintu bayita raporo kitarimwo abarongoye leta cagiriza leta gusa eka n'urwaruka rw'abarundi bari mu mugambwe usenze fdd nibaza ko bifise aho bihengamiye ariko uyu murwi dr inosambano uyu murwi warimwe uburenganzira bwo kwinjira mu burundi gutohoza ivyo vyaha kubera uburundi bwabonye ko harimwo amahinyu mu bintu bimwe bimwe uwo mugwi wari uje wari ugiye gukora ari nacyo gituma hari ibintu burundu bwabanje gusaba ni nacyo gituma nibaza yuko mu ntumbero yo kuwanka bashaka ko babanza kumvikana na leta ingene ushobora gukora mugabo ntibyakunze
professeur charles nditije twihweje ibyo mwashikirije muri kahise ka n'ibishikirijwe n'uwo murwi murashaka kuba mugisa amakenga ku byerekeye ukuntu amatora yatunganywa mu rundi mwihweje ibiri muri iyo raporo murabona ko amatora akwiye kuba nk'uko bitekanijwe tweho twamaze kubishyira ahabona ni uko atamatora nyezina ashobora kuba mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri mbere n'imbere yaho n'inyuma yaho ibintu byinshi bidahindutse nk'uko twabyerekanye ibwirizwa shingiro rishasha rihamba burundu amasezerano yarusha ayo masezerano y'imvura zikaba ariyo yazanye ituze mu gihugu bakerekana ingena ubutegetsi butanzwe nyine ubutegetsi bugabanganywa iryo bwirizwa shingiro rishasha kandi rigata ko rigaha uburenganzira ubukomezi ingufu zidasanzwe umukuru w'igihugu niwe ashinga leta uko ashaka atarabye ibyavuye mu matora y'abashinga amateka leta kandi igakurikiza intumbero y'umukuru w'igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ibintu byinshi byinshi twerekanye yuko amatora urabye amategeko agenga ayo matora ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga n'itegeko rigenga amatora n'ujya mu ujejwe gucungera ayo matora seni ugizwe n'abantu bamwe ni ukuvuga nibo bazo abasifuzi nibazitanga amategeko nibazo bakavuga bati muganga watsinze n'uyu n'uyu n'uyu kundi cnbd fdd aho professeur
iruhande iruhande y'ayo y'ayo mategeko mabi n'iyo mugwi ugizwe n'abantu bamwe begamiye ubutegetsi bazotambika ijambo twavuga yuko umutekano kutihanganirana urabye imigambo uno munsi yitwa ngo iremewe ikora ku mugaragaro ni mikeya cyane mbwa urabye nka seneri heruka kwemererwa urabye ibyo babagirira urabye ingena baturira amazu yabo bakabafunga bakabica musantera ati nta mugambwe seneri ugomba gukora ubura amatari gutyo imbonera kure gutyo biragaragara neza na neza yuko amatora ashobora professeur charge
nta migambi ikirahiganwa egome professeur charles nditije aho ntimuvuga co kimwe n'abari mu burundi b'abanyapolitike batavuga rumwe na leta reka twumvirize ukuntu umushantaye agatongo rwasa yavuze kuberekeye amatora mu burundi uburundi aho tugeze saha gusubira mu ihumbi saho gusubira kurondera kurara rwunda amatora aregereje reka tuyitegurire ubudashobora kujya mu matora demokarasi ni ukuvuga imuca mu gutwi ikarengana mu kundi abo twe ntituri kumwe sene inyankamugayo twemera yuko inzira ya demokarasi ica mu ngingo igaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo mu kanya gatoya cyane rwose Charles Nditije icyo novuga ega twebwe twebwe nabo turi jewe nabo turi kumwe mugabo udafite na itoreka n'abandi amatora nta muntu n'umwe ayanka cyangwa atayemera niyo nzira yo gushikira ubutegetsi buhawe n'abanyagihugu mugabo kugira amatora siyo yonyine yerekana yuko intwaro rusange yasimbataye ayo matora arafite ingene ategurwa arafite ingene ahinyanyurwa arafite ingene yumvikanwa ko ku byerekeye ayo mategeko nakubwiye ku byerekeye ingene imigambwe ikora eh, ku mugaragaro ku byerekeye ingene abacungera ayo matora baba bumvikanywe ko ku byerekeye ingene a- abantu bitwara iyo hakaba- habonetse akarengane ingene haba abarorerezi ingene haba ibimenyeshamakuru biraba yuko atawibye atawusoma atawujanja burimo ibyo byose nta na kimwe nta na kimwe cyari kandi agwatsa arabizi Yego, me- mugabo agira ati mukunde kwigerageza arigerageza je sinamubujije mugabo wa wundi ati hasigaye ko guharura gusa amatora barayahejeje ubutabibona ngira nta maso afite yo kubona namwe innocent bano kuri icyo kibazo nyine ca c'umutekano ushobora kuba udakwiye kugira ngo amatora abe mu Burundi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu kibuga kwiki se nibaza yuko eh, nditize se nditize ravisi igituma bivuga urumva ni urwanya leta y'uburundi nta yindi irangaje ukoresha mu gace ashaka kubabara ni uko hariho eh, ico nokwita eh, insima zose zikwiye haba no ico nokwita insima politike securitaire meme juridique zako ziriho kugira ayo matora ashobore kuzogenda neza nibura tubibutse yunze itegura amatora inshuti z'abantu mwese bayategura ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na demokarate mwiriwe neza iryo iyo raporo ya oni zivuga ni kuri bimwe bimwe n'ibyo biba biriko birabera mu burundi ntabwo ibesha na gato kuko uraze nk'ibintu biriko biraba mu burundi ukaraba ukuntu abaseneri bahohoterwa ibintu bikomeye cyane rwose ahandi nabo bakabuzwa kugururwa uko bugurura ingoro z'imigambwe ndabona yuko bizohava bitera imvururu reka duha abashingantahe ijambo bagira icyo bavuze ku byo mushikirije demokarate innocent bano eh, eh, umushingantahe demokarate avuze ko ibiri muri rya raporo byinshi ari byo Eh, hariho aba fnl batotezwa hariho ingoro zi- z'uyu mugambwe ziturirwa tugakwira ijambo mu kanya gatoya se nibaza ko ico na ico ndavuga raporo ndagikesha gitaragite banditse nibaza yuko ari ibintu bagenda basoma basoma ku ku mbuga kuri interinete babwirwa n'abantu bahunze bari hanze batazi ibiri kubera mu burundi mugabo abari mu burundi nibaza ko bafite ukundi kuri kungena ibintu bigenda Eh, ibi na- ivyo navyo vuga ngo bariko bashwa ngo ba- ngo barakubita abasenere mbega senere ubu ko hatangwa kuvuga senere muri 2015 muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu havugwa iki n'ibindi bizoza n'ahandi bazoza mugabo ibyo byitwaza nibaza yuko atabifatiye nuko babonye ko hariho senere babonye ko ari ko batavuga ko none aba- aba- abaporani bari mu burundi nta yindi migambi iri mu burundi hakorera kabo bose batidoka mugabo kubu- kumva bazanye ikintu naco cadukanye ca senere ambare senere nibaza yuko ataho bifatiye ahubwo abarundi nibitegurira amatora baze mu ihiganwa ndaje biranshimisha cyane nk'iyo mbonye ahubwo n'umukuru w'umugambwe w'iyo senere nyene agenda kugura ama- ama ama permanence ntaho byari bwakaboneke ku bwinshi ahubwo nibabandanye gutyo byerekana ko hariho demokarasi Eh, umushingantahe eh, charles nditije mu kanya gatoya cyane rwose ivyiyumviro byashikirijwe na demokarate Bas- asa n'uku- n'u- n'uvuga co kimwe namwe ya demokarate avuga avuga avuga n'ibyo ntawisha umwotsi inzu yahiye eh, agate kazina muntu karahungabanywa abicwa abanyuruzwa ababoretse ugufa abakenyezi bafatwa ku ngugu ibintu eh, bikorwa ku munsi ku munsi ku munsi ku munsi icyo nagomba guhoraho cyane cyane kibabaje ni- ni- niyo mvugo eh, ya inosa yu- yuko abona abantu bariko bapfa ngo utuntu duto duto byerekana neza na neza yuko abatavuga rumwe na leta eh, babafashe nk'uko zoba ari ari za mugeri ari ukwica umubu agaciro ubuzima bwabo bwabo bu- bu- bufise nico kibabaje aho kuvuga ngo abo bahinga ntibabwiwe mu burundi mbeko babuje kwinjira mu burundi ko baba- bababujije ba- batinye iki ko batugurura ko ama- amashirahamwe yigenga nayo nyene eh, bayugaye amaradiyo bakayugara bariko bahishike bahisha ubwo bwicanyi muga ico bihendera ni uko uno munsi hariho ubuhinga buhanitse utari mu gihugu urashobora kuvugana n'abari mu gihugu bakakubwira ingene ibintu byagiye bagafata amasano bakayerekana hari n'ubihendeye ngo ni uko bugaye n'ibiro by'umukuru eh, um- ibiro bikuru bijeje abatari kazina muntu kuri komisariya badomu barayugaye mugabo ibyo ntibibuza yuko abahinga ba- ba- bakora eh, bigashimwa kandi nta raporo itangwa imbere y'ishamwe mpuzamakungu idafise eh, ibyangombwa kugira ibyangombwa bijya bita metodo babyerekanye kandi n'abahinga babinonosoye ntabwo begamye
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda we yari porofeseri charles nditije umukuru w'ishami ry'ishyaka yupuronda ritemewe na leta y'u burundi yaganiraga na mugenzi wacu frederic nkundikije bari kumwe kandi na innocent bano ukurikiranira hafi politiki y'u burundi bavugaga ku cyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye ku bikorwa byo guhungabanya no guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi icyegeranyo kivuga yuko ababikora badahanwa iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti aho kumviriza muri isanga murakarama rero ndabashimiye cyane umugoroba mwiza muryoherwe na radiyo yanyu ijwi ry'amerika